Yep. Yep. Oh, hello. Hello. Hello. Oh, hello. Yusuf. Yusuf. No, my name is not Yusuf. Oh, this is not wrong number. Uh, thank you. Ah, Yusuf. Ah, well, Yusuf, what? It's not Yusuf. Sorry. Yes. Relax they don't buy it, don't give me one. Hello? Hello, Yusuf. Hello? How? oh, God, don't tell you now. My name no be Yusuf. No call me again. Ah, this is not Yusuf. You are calling the wrong number. How will I be this one? Ah. Oh, God, no, Ibis. E now, I don't call that day. Hey, eh, no, Ibis. E no, Ibis. E kii na yusuf shi da talk mana when i give me this number zero is one two seventy seventy haba mana hello wolo yusuf ah which kind yusuf again na. Ah? you call my you been calling my number since last two weeks i been telling you this is not no be yusuf be this no dey call my number eh ah, ah oga oh, na you are again ah oga no base no base most no base oh no be na your name be Yusuf ah hey i know base mana okay change your name to Yusuf i should change my name to Yusuf at least maybe my friend na one day french is a start no base kele ti ya wèrè ni. wọn Yusuf you don foko pa Yusuf you give me number the number i need to go. Well, this number I will call them back next month. Shake. are you normal? Are you normal?